ఇది నిజ్వి అమెరిక్ ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa kane itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri iki gitondo kuri mikro muri kumwe nanje fidel niyongabo urumva guturira imodoka bakongera bagaturira ibi na biri amazu baturira amaantene ya kominikasiyo urumva yuko atari yamyerekana twari ko turarondera uwo ni umukuru w'igisagara cya bujumbura saidi juma ahanurwaruka kureka konona ubutunzi bw'igihugu iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya yamara reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino amakuru tugira dushikirizwe na mugenzi wacu eugenie mukankusi waramutse eugenie ni ayahe makuru dufitiye muri iki gihe waramutse nawe fideli bwakeye neza nshuti mwese muduteze amatwi amakuru tuyahereye mu burundi mu ntara ya mwaro muri komine ya rusaka na gisozi amakarita y'amatora yatwitswe ku wa kabiri n'abigaragambyaga bamagana manda ya gatatu ya perezida piyeri nkuru nziza kubera iyo mpamvu abashinzwe gutunganya amatora mu ntara ya mwaro bahise bafata icyemezo cyo kuba bahagaritse gutanga amakarita y'amatora kuzageza igihe hazaba habonetse umutekano iyi nkuru turaza kuyibagezaho mu makuru yacu ataha yibanda ku burundi avoka generali wa leta zunze ubumwe za amerika loreta linz avuga ko ibinyoma ruswa na bitugukwaha bimaze imyaka irenga makumyabiri byarashinze imizi mu ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru fifa lenshi ibyo yabivuze mu nama yagiranye n'abanyamakuru hejuru kuwa gatatu i new york ubwo ibyaha mu rwego rw'igihugu byashyirwaga ahagaragara ku bantu cumi na bane batumye amaperereza adakorwa kuri fifa Linz yavuze ko ibivugwa kuri ruswa bimaze igihe imaze igihe kandi yashinze imizi byagize ingaruka zikomeye ku bantu benshi hagati aho abategetsi b'ubusuwisi nabo barimo gukora iperereza ritandukanye ku bivugwa n'ibifitanye isano n'imikino y'umupira w'amaguru ku rwego rw'isi izaba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani no mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri abarwanyi b'umutwe wa kisilamu bishe abagabo makumyabiri mu mujyi wa palmira muri siriya ibi byavuzwe ejo kuwa gatatu n'itsinda ricunga ibihabera abo bagabo barashwe bamaze gushinjwa ko bafatanya na guverinoma ya siriya nk'uko bivugwa n'umuryango w'abanyasiriya uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu gihugu bituranye cya iraq umwiyahuzi yateze bombe ihitana abasirikare cumi na barindwi mu ntara ya anibar mu ijoro ry'ejo mu gihe ingabo zishyigikiye guverinoma zikomeje kugaba ibitero kugira ngo bibuze amahwemo umutwe wa eta islamike mu karere abategetsi mu ngabo za iraq bavuze ko ibitero hanze y'umujyi wa faruja ufitwe na eta islamike byo kuwa kabiri byabaye nyuma y'amasaha hatangiye ibitero byo kwihimura byo kwambura abarwanyi ibice by'igihugu bafashe ubuyobozi bw'ikremlin ejo kuwa gatatu bwanze kugira icyo buvuga ku byatangajwe n'umunyamakuru wabwiye wabwiwe n'ababyiboneye ko abasirikare benshi b'uburusiya bari kwirundira hafi y'umupaka wa ukraine umuvugizi Dmitry Peskov avugana n'abanyamakuru yavuze ko ibyo bibazo by'umubare munini w'abasirikare bashobora kuvogera Ukraine nta mwanya bifite ngo nta shingiro bifite Peskov ibyo yabivuze mu gihe gito nyuma y'uko umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru Reuters avuze ko yabonye abasirikare n'intwaro zitabarika mu birometero mirongo itanu uvuye ku mupaka wa Ukraine ayo makuru yavugaga ko imodoka nyinshi z'uburusiya zabonetse aho hantu plake n'ibindi byose biziranga byarakuweho leta zunze ubumwe za amerika ziravuga ko nta gushidikanya ko nta nyongera ku gihe ntarengwa cyatanzwe ku masezerano ku byerekeye intwaro nikireyeri za iran itariki ntarengwa ngo ayo masezerano abe yagezweho ni ya mirongo itatu y'ukwezi gutaha kwa gatandatu umuvugizi wa departoma ya leta muri amerika jeff ratki ejo kuwa gatatu yavuze ko amerika n'ibihugu bitanu bifatanije muri iyo mishyikirano ari byo ubwongereza ubushinwa ubufaransa ubudage n'uburusiya bivuga rumwe ku bikorwa byo kugera ku masezerano bitarenze impera z'ukwezi gutaha ntiyavuze ko uko icyo akora uko byagenda igihe ayo masezerano hatagerwaho mbere y'itariki ya mirongo itatu y'ukwezi kwa gatandatu cyakora ibitangazamakuru rya leta ya irani ryasubiyemo ibyavuzwe n'ushyikirana ku ruhande rw'abanyayirani abasi araki ejo kwa gatatu ko ibyo biganiro bishobora kuzageza nyuma y'itariki ntarengwa ibitero by'indege mu murwa mukuru wa yemen sana ejo kuwa gatatu byahitanye abantu mirongo itatu na batandatu mu ngabo zishyigikiye abarwanya ubutegetsi ubwo urugaga ruyobowe na arabiya sawudite rwakomeje gahunda yo kurasa ku nyeshyamba z'abahuti zafashe ibice by'igihugu mu ntangiriro z'uyu mwaka amakuru dukesha ibiro ntaramakuru reuters avuga ko abasirikare benshi nabo bishwe cyangwa se bakomerekeye muri ibyo bitero hafi y'umupaka wa arabiya sawudite na yemen abantu ibihumbi n'ibihumbi barapfuye mu karere n'ingabo mu karere n'ingabo z'urugaga zatangiriyemo ibitero mu byo mu bitero byo kwihimura ku barwanyi b'abahuti mu mpera z'ukwezi kwa gatatu urugomo rukomeje hamwe n'ibitero by'indege byatumye ibiribwa lisansi hamwe n'ibindi byangombwa byo mu buvuzi bitabasha kugera neza muri yemeni none abantu bugarijwe n'uruhuri rw'ibibazo abajuji b'ubujurire mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga basabye ko d'ivoire gutanga simone babo wahoze ari umugore wa perezida wahoze ari umugore wa laurent babo wahoze ari perezida wa cote d'ivoire rukomeza guhamya ko agomba kwitaba urukiko rw'irahi asoma icyemezo cy'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ejo kuwa gatatu juje w'umunyapolonye piotr hofsmaki yavuze ko cote d'ivoire igomba kuzuza inshingano zayo igatanga uwahoze ari umugore wa perezida idatinze yavuze ko amakuru icyo gihugu cyahaye urukiko yari mu rujijo ku rukiko rw'ubujurire rwasanze abategetsi ba cote d'ivoire bataragaragaje mu gihe cyari cyateganijwe ko barimo gukora amaperereza kuri simone babo ku byaha aregwa mu rukiko rw'irahi urwo rukiko rufata icyemezo iyo ibihugu byasinye amasezerano bidashobora cyangwa se bidashaka kuburanisha ukekwa raporo ya onu irasanga abantu bari munsi gato ya miliyoni magana inani ku isi hose ari bo barara bashonje ku munsi ku kigereranyo cya cya miliyoni magana abiri na cumi n'umunani mu myaka makumyabiri n'itanu ishize
urakoze jene ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere mu burundi inyuma y'ukwezi kurenga abanyagihugu badashyigikiye ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu bari mu mabarabara igisata cy'ingenzi kiracumbagira abigenga basanzwe bakorera muri icyo gisata harimo amahoteli bemeza ko bariko bakora bahomba ku ruhande rwa leta ho bavuga ko atagitangaje kirimwo kuko ibihugu byinshi bya afurika iyo biri mu biringo by'amatora bitagendegwa inkuru y'umumenyeshamakuru wacu mushasha diane nini nahazwe
igihugu cy'u Burundi abenshi bita umutima wa afurika gihereye muri afurika yo hagati bamwe mu banyagihugu b'ibujumbura twavuganye bakemeza yuko naho ibihe bya politike bigoye icyo gihugu kirimwo bafise ico bagishima ku gihugu cabo abantu baho ari abantu bakira abantu bidasanzwe ni igihugu kidasanzwe ni igihugu ciza cyane twe mu burundi batamba ibintu bitandukanye agasimba bagatamba imakamba intore nazo ni mu kirundo abantu bazi kujisha bazi kubaza rimwe rimwe muranibaza ko no mu kurema bahereye ngaha kubera ibintu vyiza vyinshi biri ngaha hanya mu nyambaro mu ngendo mu mvugo mu nyifato urafise ahantu hari ibiyaya imisozi dufise amashuri arenga atandatu mu burundi benshi barakunda n'indya z'iwacu kubera akanovera kiwacu dufise n'abakobwa beza n'abahungu bacu ni beza twambara neza dufise ingoma nziza tuvuza neza ingoma
hambavu y'ingoma z'uburundi ziri no muri bimwe ingenzi ziza zihurumbira uburundi bufise muri rusangi ibibanza byaba ijana mirongo ibiri na gatandatu biri mu ntara zose bituma ingenzi zihahurumbira muri ivyo bibanza harimo nk'ibibanza bishinguwemwo abami n'abamikazi amazu ya kera yari yubatse kirundi ikiyaga tanganyika eka ndetse n'amashamba cirumeza usangamwo ibikoko bitandukanye avuga imboni icuye arongoye ishirahamwe intore tour rifasha ingenzi ati nta ngenzi zikigendera uburundi nta bantu tukironka kuko ingenzi ijanwa n'umutekano muri make rero nta ngenzi zihari kubera atamutekano hari leonidas habonimana umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'ubudandaji mu gisata c'ingenzi ntahakana ko igitigiri c'ingenzi cagabanutse ariko ngo ntawo kwemeza ko vyatewe n'icuka ca politike kihari hafi mu bihugu byinshi byo muri afurika mu gihe abantu bagire baje mu matora usanga inkuru ziva mu gihugu ari inkuru zica imitima abantu bigatuma abantu batiyumvira kugenda ico gihugu kubera ibintu vy'amatora novuga yuko atari ibihe bituma abo bantu boroherwa kugendera igihugu ntibizokoroha gusubira gusanasana kino gisata inyuma y'ayo matora mu gihe bimwe muri ivyo bihugu vya afurika turiko turatanga ko n'uturorero usanga ayo matora abaye niko hakaba imishamirano mugabo ntihagire abicwa ntihagire n'abafungwa ico nzi ni kimwe nuko mu gihe leta ishize uburyo bubereye muri ico gisata inyuma y'igihe ico gisata naco kiratera imbere amakuru dukura mu ndege zegukira ibihugu vya Kenya n'ububirigi avuga ko abagendera igihugu c'u Burundi bagabanutse gose kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane indege y'ababirigi ijamwo abantu amajana abiri na mirongo umunani isigaye ishika mu Burundi ifise abantu ngo bagera kuri mirongo itanu indege y'abakenya nayo yari isanzwe iguruka ku gataka k'u Burundi inshuro zitatu ku munsi isigaye iguruka inshuro zibiri gusa amahoteli atari make yo mu gisagara ca Bujumbura akunda gushikirwamo n'ingenzi twaciyemwo batumenyesheje ko atangenzi baherutse gukubita ijisho mu bushikiranganje bw'ubudandaji bakemeza yuko igisata c'ingenzi mu Burundi ari igisata gishobora kwinjiriza leta y'u Burundi amafaranga asumba ayava mu kawa n'icayi bimwe mu bitegwa njabukamazi vyinjiriza amafaranga y'agaciro igihugu c'u Burundi ibujumbura Diane Ninahazwe ku bw'iju rya Amerika
bakunzi b'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ryongeye ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda mu gitondo uretse porogaramu itangira kuva isa kumi n'imwe n'igice twongeye amakuru isa kumi n'ebyiri isa moya n'isa mbiri mu gitondo ku gicamunsi ijwi ry'amerika ribagezaho amakuru isa kumi saa kumi n'imwe na saa kumi n'ebyiri amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku burundi ni ku ijwi ry'amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu
muri komine ya kinindo ku muhingamo w'ejo ku munsi wa gatatu habaye imyiyerekano yatumye imodoka yo muri kaminuza y'ubuvuzi insp institut national de la sante publique turigwa saidi juma ayoboye igisagara cya bujumbura yahaye ikiganiro mugenzi wacu desire hatungimana aho ahanura urwaruka kureka konona ubutunzi bw'igihugu agasaba n'ababyeyi gukora akazi kabo ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu desire hatungimana
yakamwe dutera urugwaruka ni uko guhagarika ubugizi bwa nabi kuko murabona ko bari ko baronona bononera imiryango bononera igihugu ibyo rero murabona yuko byoshobora kudushikana muri iki gihugu twari ko turatera imbere mu bijyanye n'umubano mwiza mu bijyanye n'amahoro n'umutekano urumva guturira imodoka bakongera bagaturira ibinabiri amazu baturira amantene ya kominikasiyo ibyo murumva yuko atari yamyerekana twari ko turarondera ahubwo ari ubugizi bwa nabi bifite ikindi kintu bigamije atari ibi dusanzwe tuzi turasaba rero yuko abashobora gushikira urugwaruka yuko baruhanura rukagarukiriza ngaho ibyo nonekaye biramaze ntitwifuza yuko hari ibindi twaguma twongerako icyo muba mwimirije gukora kugira koko ibi bintu bihagarara muri kino gihugu ego ikiri ko kirakorwa murazi yuko tubifashijwemo na menibe hari ibiganiro biri ko biraba na leta hamwe n'abatunganije imyerekano nibaza yuko bazoga icyo bashyitse ko kugira ngo dushobore guhagarara bino bintu bishobora guhagarara hanyuma duheze dusubire mu mahoro abantu babane atakibazo ababyeyi bo b'urwaruka nta kamunwa bateye
ego akamo tutera ababyeyi b'urugwaruka ni uko bo bicarika bakabaha indero indero imwe yo ku ziko bakababwira ko ibi bariko barakora atabizobashikana akarorero turagafise twe ngaha mu burundi murazi ibyabaye muri mirongo icenda na gatatu kuduga aho urwaruka rwakoreshejwe cyane ndetse mu nyuma urwo rwaruka bikaba byarabagira ingaruka mbi nitwo kwifuza rero yuko urwo rwaruka n'ubu rusubira gukoreshwa muri izo nzira ahubwo niba bahanure basubire ku mashuri baje kwiga kuko abandi bari ko bariga kandi bazosanga bahombye byinshi kuko umwaka urashobora kuba imfa gusa kuri bo kuko abandi bo babandanya biga radiyo ijwi ry'amerika i washington dc tukivuga ku burundi ibiganiro n'inama bigenewe gutorera umuti ikibazo cy'uburundi birabandanya hirya no hino muri afurika yo mu buseruko hategekanijwe inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere nayo izo kwiga ku burundi mugenzi wacu edi gwema adufitiye inkuru y'imvaho ari bujumbura mu burundi
mu gihe hano i bujumbura imyigaragambyo y'abatifuza ko perezida Pierre Nkurunziza yongera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ikomeje ndetse leta ikaba ikomeje no kotswa igitutu n'amahanga abahagarariye leta bo bakomeje kuvuga ko urusaku rw'amahanga rutazigera ruhagarika umugambi w'umukuru w'igihugu wo gukomeza kwiyamamariza uwo mwanya mu matora ateganijwe mu kwezi gutaha kwa gatandatu hagati aho amahanga akomeje gushakira umuti ibibazo biri mu burundi mu nzira z'ibiganiro ndetse no guhagarika inkunga ibihugu bitandukanye byageneraga uburundi mu rwego rwo kugerageza kumvisha leta ko ikwiye guhindura imigendere yayo kuri uyu wa gatatu intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Said Ginit wari umaze iminsi agerageza guhuza impande zitandukanye hano mu burundi yagejeje raporo ku kanama k'umuryango umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi i New York muri leta zunze ubumwe za Amerika hano ku mugabane wa Afurika ho hateganyijwe inama y'abakuru b'ibihugu bagize akarere ka Afurika y'Uburasirazuba izateranira i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania tubibutse ko inama nk'iyi yari iteganyijwe guterana ku itariki ya cumi n'eshatu z'uku kwezi ariko ihita isubikwa nyuma y'uko zimwe mu ngabo z'uburundi zigerageje gufata ubutegetsi ku ngufu icyo gikorwa cyari kiyobowe na generali godfrey niyombare kugeza ubu bitaramenyekana aho aherereye nubwo iyo nama y'i Dar es Salaam yatumiwemo abakuru b'ibihugu kugeza ubu ntibiremezwa neza niba perezida Petero Nkurunziza azayitabira mu kiganiro kuri telefone Willy Nyamitwe umujyanama mu by'itangazamakuru mu biro by'umukuru w'igihugu yambwiye ko Uburundi buzahagararirwa muri iyo nama ariko ntiyemeza ko umukuru w'igihugu azaba ari Dar es Salaam yambwiye ko bikiri kare gutangaza niba azagenda cyangwa atazagenda ku batavuga rumwe na leta nabo bazaba bari muri iyo nama ngo igihe cyose nkuru nziza atazaba ari muri iyo nama kandi ari we pfundo ry'ibibazo ngo babona ntacyo izageraho bakaba bamusaba kubaha bagenzi be akayitabira twabibwiwe na dr jean minani uyoboye forode bunyakuri ishyaka ritavuga rumwe na leta na mbere twifuza ko yogenda akumviriza impanuro ahabwa n'ababanyi n'ishyirahamwe turimwo muri ibi bihugu tuhanye akarere tuba akarere turimwo kuko igihe twajamwo twabigiyemo ari watwara kandi atubwira ko ari byiza cyane ni ukuvuga rero n'atagenda ku nk'uko kuba bari kugaya abantu b'abashingantahe nka we harimo n'abamuro ariko twebwe tuzoba ariyo turi kugira ngo tubashikirize amaba arimo arakorerwa abarundi kubera iki umuntu ashaka ikingo cya gatatu cyo kuba umukuru w'igihugu kandi amategeko abimubuza aho rero kutagenda ni uko nawe nyine azuba yabonye ko icyo kiringo atagikwiye adashaka nuko abantu bose babimubwira ariko nta kintu bizomubuza bazohanura ujo yagiye bazomuha ubwo butumwa bw'impanuro tuzobwumviriza natwe iyo twongeye turumubwira eshanu z'ukwezi kwa gatandatu ishyaka ryawe ryaba ryiteguye kujya mu matora tekeni kizokegura ku munsi wa muhungu imvururu zimaze iminsi zibera mu burundi nyuma y'uko imyigaragambyo itangiye zimaze guhitana abantu barenga makumyabiri naho imibare mishya yasohowe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ita ku mpunzi ikaba igaragaza ko umubare w'abantu bamaze guhunga iryo shami rifite imyirondoro ugera ku bihumbi mirongo irindwi na bibiri edi rwema radiyo ijwi ry'amerika ya bujumbura mu burundi
ijwi ry'amerika ibigano by'igitondo kuri telefone zigendanwa hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iphone na samsung ni byiza pe ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe jya ku rubuga rwa interineti radiyo yacu akadomo komu urabona ahanditse ngo nta simatifone ufite ntugire ikibazo noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikurira radiyo ijwi ry'amerika ni iyawe radiyo yacu
dukubitire mu rwanda aho itariki ya mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwa gatanu wari umunsi wa nyuma wo guharura impunzi z'abarundi zakiwe mu miryango zitagiye mu makambi mu karere ka bugesera akarere kegeranye n'urubibe rw'uburundi haraharugwa impunzi zirenga igihumbi n'amajana ane zitagiye mu makambi zakiwe n'abanyagihugu bamwe mu bo mugenzi wacu asumta kaboyi yashoboye kuganira nabo bavuga ko gushika ubu batunzwe n'abanyagihugu bagenda babaha ibyo kurya ariko bakifuza ko nabo boronswa imfashanyo akarere ka bugesera gakora ku mupaka w'u Burundi gafite impunzi zirenga igihumbi magana ane ziri mu baturage zitigeze ziba mu nkambi abo nasanze mu murenge wa ririma bambwiye ko kugeza ubu batunzwe n'abaturage bagenzi babo babakiriye ndetse n'abaturanyi bagenda babazanira ibyo kurya babwiye ijwi rya amerika ko ibi bidahagije bifuza ko nabo bafashwa nk'izindi mpunzi uyu mubyeyi afite umuryango w'abantu icyenda acumbikiwe mu nzu n'umunyarwanda bahoze babana i burundi yambwiye ko atunzwe n'ibyo abaturanyi bagenda bamugenera umunsi ku munsi abo dusengana bagiye baza kudusura bakaza baraza bakaturaba bakatuzanira ibyo kurya nawe uwo muhora ati sindaza kugusura akaguha nk'igihumbi cyangwa ibihumbi bibiri ubwo umunsi ukaba uraciyemo ni ukuri ikintu twifuza ko cyo tugeraho abandi abari hariya mu nkambi barabafasha nyine ubwo barabona ibyo kubafashisha bararwara bakabavuza natwe bwa hano turwaye umuntu arimenya icyo cyose ni ikibazo ugufungura ubwo nyine umuntu arimenya icyo ni ikibazo icyo twakwifuza ni uko ibyo byose babidukorera nk'ibyo ariko barakorera abandi ko batwemereye ko umuntu wese ashobora kuba aho ashaka numva bo bitugiramwo niyo mfashanyo ibonetse bakabandanya aho tuba ko bahazi mu mudugudu uherereye mu kagari ka kimaranzara mu murenge wa ririma nahasanze umukecuru w'imyaka ijana n'itandatu nawe yacumbikiye impunzi z'abarundi zigera ku icumi harimo abuzukuru be abuzukuruza ubuvivi bigoranye twabashije kuvugana ntiyumva neza ariko aracyafite ubwenge buhagije yatubwiye ko kugeza ubu atunzwe n'abaturanyi ngo ndetse n'abakozi b'umurenge n'ab'akagari aribo kugeza ubu bateranije amafaranga akabasha kubona igitunga abo bamuhungiyeho abangaba bagitifu abana abakozi babo ni tubanye neza cyane ariko keretse abo tubana b'abakirisitu batuzaniye ibintu imfashanyo z'abakirisitu batwebwe twitwa ihuriro kwamo ukuri kw'imana barandeba baranzi abana b'umwana wanjye wari burundi kugeza ubu imiryango yakiriye impunzi z'abarundi baba abo bafitanye isano cyangwa ubucuti iyi miryango isaba abanyarwanda muri rusange gufatanya bakagenda bafasha imiryango yakiriye impunzi kuko kugeza ubu bitoroheye iyo miryango kimwe n'abo mu mujyi wa kigali ndetse n'abo mu ntara y'amajyepfo twaganiriye uyu mukecuru wo mu murenge wa ririma wakiriye abantu icyenda nawe asanga leta n'imiryango ifasha impunzi yabunganira ku mashuri y'abana ndetse no kubabonera ubuvuzi byerekeye imibereho twabihaye imana kuko nta kindi twasakuza dukora ubundi dufite ibibazo byinshi hari ibintu byerekeye ubuzima hari ukubona abana bicaye batiga hari n'ubuzima bwo kubaho nka egizegitifu w'akagari kacu amaze kumenya ko baje yakoze uko ashoboye kose azanira amafaranga yo kubashakira nibura agafuka k'umuceri abavandimwe b'i kigali ndiruka nyine ariko cyane cyane ubufasha ni ukubona abana bajya mu ishuri ni ukubona babona za mituweli ikindi ibyo baryamamo kubona za matera ubu naratiriye ahantu hose inzego z'ibanze zibara n'abo bantu umunsi ku munsi nazo ziravuga ko imiryango y'abarundi yahungiye mu nshuti zabo z'abanyarwanda ndetse n'ababakiriye bakeneye ubufasha bwihuse ngo kuko nubwo batari mu nkambi ariko imibereho ngo iranga ikabagora uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka kimaranzara umurenge wa ririma akagari kamwe karimo impunzi z'abarundi ni mu karere ka bugesera mu by'ukuri ibyo ari byo byose iyo umuntu yahunze aba akeneye ubufasha aba akeneye ubufasha usibye ko aba ngaba batabashije kujya mu nkambi aho abandi bari yenda bakagira amahirwe yo kuza mu miryango baziranye inshuti ariko bari bakwiye kuba hari icyo bafashwa nabo ubuzima bugakomeza ariko mu by'ukuri umuntu uri mu bibazo nk'ibi yagakwiye gufashwa aho yaba ari hose nk'uko twabitangarijwe n'ushinzwe itangazamakuru muri minisiteri yo gufasha impunzi ngo imibare y'impunzi z'abarundi zitagiye mu nkambi yakusanijwe n'uturere ngo izagezwa muri minisiteri yo gufasha impunzi mu rwanda iyo minisiteri isubira inyuma ibarura izo mpunzi ndetse inaziha ibyangombwa biranga impunzi nyuma ngo minisiteri y'impunzi nibwo izagena uburyo bwo gufasha izo mpunzi cyane cyane ku bigendanye no kwivuza asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
inshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri iyi saha ariko imbere yaho reka mugenzi wacu eugenie mukanguzi atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru eugenie
urakoze fidele twababwiye ko havoka generali wa leta zunze ubumwe za amerika loreta linz avuga ko ibinyoma ruswa na bitugukwaha bimaze imyaka irenga makumyabiri byarashinze imizi mu ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru fifa hagati aho abategetsi b'ubusuwisi nabo barimo gukora iperereza ritandukanye ku bivugwa bifitanye isano n'imikino y'umupira w'amaguru ku rwego rw'isi izaba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani n'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri abarwanyi b'umutwe wa kisilamu bishe abagabo makumyabiri mu mujyi wa palmira muri siriya abo bagabo barashwe bamaze gushinjwa ko bafatanya na guverinoma ya siriya ibi bikaba bivugwa n'umuryango w'abanyasiriya uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ubuyobozi bw'ikiremlin ejo kuwa gatatu bwanze kugira icyo buvuga ku byatangajwe n'umunyamakuru ko abasirikare benshi b'uburusiya barimo kwirundira hafi y'umupaka wa ikirere umuvugizi Dmitry Peskov avugana n'abanyamakuru yavuze ko ibyo bibazo by'umubare munini w'abasirikare bashobora kuvogera Ukraine nta shingiro bifite leta zunze ubumwe za amerika ziravuga ko nta gushidikanya ko nta nyongera ku gihe ntarengwa cyatanzwe kugira ngo amasezerano ku byerekeye intwaro nukiriyeri za irani abe yagezeho yagezweho iyo tariki ntarengwa ni iya mirongo itatu y'ukwezi gutaha kwa gatandatu ishyaka riri ku butegetsi muri etiyopiya ryatsinze itora ryo ku cyumweru n'amajwi menshi cyane hakurikijwe amajwi ya mbere amaze kubarurwa yatangajwe na komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora iyo komisiyo ivuga ko ishyaka riri ku butegetsi eprdf nabo bifatanije byegukanye imyanya yose y'abadepite mu nteko imyanya magana ane mirongo ine n'ibiri imaze kumenyekana kuri magana atanu na mirongo ine n'irindwi ishyaka riri ku buyobozi ryatsindiye imyanya yose mu mujyi wo mu murwa mukuru Addis Abeba amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yatsindiye umwanya umwe mu nteko mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ntibiramenyekana niba ubu noneho yaba yatsindiye indi myanya amajwi ya nyuma byitezwe ko azamenyekana ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri y'ukwezi gutaha kwa gatandatu ibitero by'indege mu murwa mukuru wa yemeni sana hejuru kuwa gatatu byahitanye abantu mirongo itatu na batandatu mu ngabo zishyigikiye abarwanya ubutegetsi ubwo urugaga ruyobowe na arabiya sawudite rwakomeje gahunda yo kurasa ku nyeshyamba z'abahuthi zafashe ibice by'igihugu mu ntangiriro z'umwaka amakuru dukesha ibiro ntaramakuru reuters avuga ko n'abasivili benshi nabo bishwe cyangwa se bakomerekeye muri ibyo bitero hafi y'umupaka wa arabiya sawudite na yemen abantu ibihumbi n'ibihumbi barapfuye mu karere ingabo z'urugaga zitangiye ibitero byo kwihimura ku barwanyi b'abahuti mu kwezi kwa gatatu naho mu kanya isamoya
inshuti mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byo kuri iyi saha twari twabateguriye bikaba bigarukiye aha mwakoze kudutega amatwi mu kanya ibiganiro byacu birabandanya
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.